hello my country people. how on una day? This is Maureen gist tv i greet on a plenty plenty my people. hmm i don't land i don't show based on this um, rumor. when e be say they go round say the oni of ife don pick new wife wey then they call marian anako yes oni of ife don't come respond to the. to the um, rumor where they go on because the particular blogger when it be say he carry this news for instagram onion fife not go there go like the comment to show say yes not true because if not be true onion fife no go go like the comment so everything will be say and talk not true except the babe the marian not be small picking again o oh. according to rumour They say she not be mid thirty o i know with we dey eh, pipo dey speculate say she be thirty-five pipo say no, only mate o oh. say now forty-eight years na im be the lady and i go want to believe say yes eh, the lady now forty-eight years eh, forty-eight years because before person go attain the height of managerial position for oil and gas my people, no be small picking they attain that position the person go don't work go don't get at least ten years of experience before you go attain that age that um, height of a managerial position Now, that one want to make me believe say true true this lady not be small thing and they come dey carry rumor now say um, only of Ife sisters now dem be the brain behind this um, breakup wey be say Naomi take leave the palace say according to allegedly o oh, say dem too greedy say na greediness dey worry dem say dem no like naomi because dem feel say naomi na small girl and naomi no dey dash dem money dem dey find woman wey be say oni of ife go dey collect money from dey give dem na wetin dem talk. dem say dem want woman wey be say as dem dey see olori naomi dey shine dem feel say dia broda money olori naomi dey chop their brother money olori naomi and im mama they don't finish oni of ife money so and since when e be say olori naomi dey di palace he block their way dem they dey they um collect money from their brother hand so but if we look this one now this one get money so with um from wetin we dey see we go see say the marriage because of the babe money say Ooni of Ife na because of the babe money na the babe na Ooni of Ife dey follow am. Say Ooni of Ife enter where im go dey im go dey steal money. Say because during the course of uh, when he marry Naomi, say dem drain am. Say no be small thing, those people wan finish am. Say Ooni Naomi family na so so demand demand. Na wetin people dey talk o. Say na so so demand demand demand demand. Say so this time around as Ooni of Ife manage escape Onion um eh, the the Naomi family because say those ones dey too dey demand dem no too get money say so na place when e be say nobody go they disturb them rather im go they collect and information when e be say they reach us again be say they say Ooni of first sister one of the Ooni of first sister and this girl they be friend so now dem be the people wey be say then they push they push they make sure say um Queen Naomi comot for palace now wetin people now they talk be say this thing when e be say dis onion fife sisters dem they do is very very bad say is very very bad They not like their brother. say whether they not the shame every every year every year that's so so new new wife Now im dem go they link their brother to so eh, make i read exactly how some one person write this thing before i come finally they touch light the whole matter They say Marian is not, that is the only of a new wife. Oh. Marian is not in her mid 30. She is 47 going to be 48, almost the same age as the king. I believe this marriage he was forced into, it is by the sister that keeps taking money from all Oni's rich girlfriends. Naomi didn't have any money to give to them. I heard they I heard they are also close to Queen Ashley too as she gives the king and the family money. So Oni doesn't love this one. He only loves he only loves the the, the only love he is the money she will be bringing for him. She is not married and no child for a reason because she is a career woman that has that has focused on career, not child and marriage. Also, men will run from her. She is very arrogant. I know Miriam well. That is why she never married because of because all her boyfriends she treated like they were beneath her. So Oni like money and she wants the fame. So they are fine. Olori Ashley is just wonderful in all of this. She knows her place and she has owned it for years. Naomi, I wish you all the best. My advice please go back to your ministry, start a church. You are you have followers now and stay away from the media for your son's sake. The king now has two wives since you have left. So, my people, according to reports, they say the Oni of Ife don't get two wives since when he be say Naomi leave the palace. Me, I don't know. Now, this one wey be say they just carry come out now, na im be the one be say then When he be say Oni of Ife okay and say yes. According to reports, they say Oni of Ife already go to the family to go do something in a low kid since february dat any moment from now the babe go pack come palace me i don't know whether this whole marriage thing dey sweeten oni of ife that is the thing dey sweet am when e be say nothing sweet am pass say every year e go they go they e marry e go they welcome eh, women i don't understand so now people now they say ashley no get hand for eh, queen naomi leaving the palace say Ashley and Queen Naomi say they are friends. Say Ashley know the tradition. Say Ashley know they follow anybody. They struggle that first position because she know waiting day. So a lot of people now they clap. They give um Oni of Ife sisters. They say now greediness now they worry them. Say whether but my people oh, often look this Queen Naomi now. Naomi way far too young. That is, out of all the women when be say um, of Ife don't marry as wife, Now Naomi na be the smallest among all of them. So people say Oni of Ife don't get children. He don't get Adenikawo, which is one boy from Naomi. He don't get uh, the senior daughter. Then he don't get Bukomi. So he no he no they keen about children. Now he own just to marry people when e be say they go come help in ministry as in where e be say they no go demand money from her, where e be say im go dey collect from them. You e no want woman when e be say they depend on them, so that is why he go for this Miriam and only of Ife sisters dem one and they see so if una see and say una know say the only of Ife sisters dem bin come at dem say people say na they chase Naomi come out for palace say their hand no dey say anybody when he drag them, say because when people they even dey insult naomi they drag naomi like a better pass my neighbor generator for social media those um only of ife three sisters dem not talk. Oh. Then they happy say people they insult um queen naomi family people they they insult them. They no even talk. dem happy where will as naomi live. now now this one wey be say na oil magnet wey say now manager for oil company they don't encourage their brother to go marry because make the dey see money they collect for the woman hand now don't know say anything when he get advantage get disadvantage then as of iyalaje that one when he be say he come come they intimidate naomi They follow naomi They struggle only of ife attention They say this one will stage all of dem back. say dis one mature well well say no be small pikin na na oni dey go carry come if at all say di lady no go even see ni oni sef na di same so say so no be thirty years pikin no and i no say naomi no reach thirty years no be thirty years woman na eh, oni of ife dey marry o na woman wey dey pursue fifty say so iyalaje go see all of dem wey be say dem dey gang up against naomi dem go meet dia match. and this dis eh, mariam when we say dey come so no be nonsense woman na no nonsense i mean na no nonsense woman so my people o oh, di koko of this matter now be say um oni of don't take im decision Now i know the reason why he go marry He go decide to go for very mature lady when he be say um he understand everything maybe the just feel say as ah, dis one don't mature He need the husband by all means so he go settle down don't see a lot of things don't see a lot of things for outside so I see the marry now but like as i was saying anything when you get advantage you get disadvantage and they say so because person when you be say e for that kind age forty something and uh-huh, her picking aspect uh, Ooni of FIFA is not under pressure again Don't get picking, and he's taking care of him the cow very well Don't get boy picking. so e no send so um, as for Naomi, the people they advise and say, ah, since it already say she not they come back to the palace, and she decided to leave. Not be say anybody her. and she decided to leave the palace. Let her focus on her on her ministry. Make she forget all this fashion fashion show where she they do. Everybody know I'm as a preacher before I married the Union of Ife. Now people want to be accused and say then they hardly say and say they preach. Now every time as so clothes they wear. They come not display for social media but for me o oh, waiting to make the queen they happy na she do because whether I like it or not depression is is real I see when wen yul edochie uh, the way you do im wife The wife only wetin they do now, just to come outside come do some kind thing so I go make her happy life is too short for somebody to be super because queen naomi no marry only of ife with the intention say ah she go leave the palace but now the circumstances where she find herself because that palace one at the see so now it be like hair fire so anybody when e go make e ready because queen naomi if queen naomi no go fit stay that palace we go see the kind people where go stay am make god help them and stay in peace in jesus name amen so my people, oh, the cocoa of this whole matter everything about this video now waiting people talk concerning the new wife and eh, how we never know how naomi react about this whole thing about this whole rumor we never know i go bring more gist for now as i hear things they go on but the thing when he dey ground now be say only of Ife don okay ram. He don okay the rumor. He like the news as dem talk about it He like it so which is not true